ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi kiragaruka ku masezerano leta y'u rwanda yasinye n'iy'ubwongereza ku kibazo cy'abimukira ni ikiganiro cyatambutse muri muri isanga muri iyi minsi mukigezwaho na mugenzi wacu edi rwema amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta z'ubwongereza n'u rwanda yo kohereza mu rwanda abimukira binjira ku butaka bw'ubwongereza mu buryo budakurikije amategeko akomeje kutavugwaho rumwe ni amasezerano yasinywe mu cyumweru gishize i kigali mu rwanda ashyirwaho umukono na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda vincent biruta na mugenzi we ushinzwe umutekano mu gihugu mu bwongereza Prit Patel aya masezerano agamije kwakira impunzi n'abimukira binjiye mu bwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko aho bazafashwa kongera kubaho muri iyo gahunda biteganywa ko abimukira bazakirwa n'u rwanda batazatuzwa mu nkambi ahubwo bazahabwa ibyangombwa byo gutura mu rwanda igihe babyifuza cyangwa bagafashwa gusubira mu bihugu byabo muri icyo gihe ubwo Ubwongereza buzafasha u Rwanda gushora imari muri serivisi bazakenera nk'abandi baturarwanda. Leta y'Ubwongereza ivuga ko izatanga miliyari zikabakaba ijana na mirongo itandatu azafasha izo mpunzi gutuzwa kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyingiro kwiga indimi n'amashuri makuru ndetse na za kaminuza akimara gusinywa impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu abanyapolitike batavuga rumwe ku mpande zombi ndetse n'imiryango yita ku mpunzi irimo na hcr yavuze ko idashyigikiye ayo masezerano ibyo n'ibindi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu mu kiganiro muri isanga cya none kuva i kigali mu rwanda turi kumwe na bwana ale mukurarinda uyu ni umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda bwana mukurarinda wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu mwakoze namwe kudutumira rwose urakoze cyane turi kumwe kandi na depite frank habineza uyu akaba ayobora ishyaka green party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije honorable depite nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane nanjye ndabashimiye ko mwadutumiye mbere y'uko tugaruka ariko ku kiganiro nyirizina nagira ngo nsabe depite frank habineza ndetse n'umuvugizi wungirije baduhe iminota mike cyane kugira ngo umunyamakuru wacu venuste nshimiyimana uri i londres mu bwongereza agerageze aduhe ishusho y'uko icyo kibazo cy'abimukira binjira mu bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe venuste nshimiyimana iki kibazo n'aya masezerano bikomeje kutavugwaho rumwe n'abantu batandukanye hirya no hino ku isi aho mu bwongereza ahari ipfundo ry'iki kibazo icyo kibazo cy'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyifashe gute kugeza ubu urakoze edi rwema icyo nakubwira ni uko nk'uko wabivugaga mu kanya ni ikibazo gihangayikishije cyane abongereza ubwabo ndetse n'abanyapolitiki n'abaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu iyi gahunda ntabwo yakiriwe neza na bose hari abo ngabo batavuga rumwe n'ubutegetsi hari ayo mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu nka refuji kanso ivuga ko iyi gahunda itubahiriza amategeko mpuzamahanga mwumvise za kiliziya arikepisiko kopi wa Canterbury ni niwe mukuru wa kiliziya hano mu bwongereza yavuze ko iyi gahunda itandukanye n'ububasha bw'imana n'ugushaka kw'imana ndetse nabo mu ishyaka rya minisitiri w'intebe boris johnson nk'uyasimbuye tereza meje yavugiye mu nteko nshingamategeko uko iyi gahunda idahwitse kandi ko idashoboka icyo nakubwira ni uko n'ibinyamakuru bya hano mu bwongereza iyi nkuru bigarukaho buri munsi u rwanda rwongeye kuvugwa cyane rwari rubisanganywe ariko noneho ruravugwa cyane ndetse nakubwira ko n'abanyarwenya iyi nkuru bayigabije hanyuma se abo bimukira ubwongereza bwifuza kohereza mu gihugu cy'u rwanda ubusanzwe baba bavuye hehe binjira mu bwongereza mu buhe buryo umva abenshi banyura mu bufaransa aho bagera birumvikana banyuze mu bindi bihugu bitandukanye hari abaturuka mu burasirazuba bwo hagati nko muri iraki muri afuganisitani cyangwa se muri siriya hari n'ababa baturutse muri afurika muri afurika y'uburengerazuba ndetse no mu ihembe rya afurika abo ni babandi mukunda kumva mu makuru bambuka inyanja ya mediterane bakanyura muri ibyo bihugu byo mu majyepfo y'ubu burayi ubwo butaliyani ubwo bugereki bakagera mu bufaransa bageze mu bufaransa rero hari ahantu basa naho bakambika hitwa ikare hari inkambi zikomeye inkambi nini bahora barwana n'abasirikare nakunze kujyayo gutarayamo gutarayo amakuru aho rero niho baturuka bakambukira mu mato mato mato yo nta muhengeri uhari hashobora kwinjira abagera ku bihumbi bitanu mu cyumweru nk'uko nakubwiraga baturuka mu bihugu bitandukanye leta ariko yavuze yuko leta y'u rwanda yavuze yuko mwarabyumvise ivuga yuko ibihugu bituranye nayo nk'uburundi kongo tanzania repubulika ya demokarasi ya kongo abo ngabo batarebwa n'iyi gahunda ibyo ngibyo birumvikana ko umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda aza kubigarukaho hanyuma venuste ku munsi w'ejo nibwo abagize inteko ishinga amategeko y'ubwo bwongereza bateranye nyuma y'ikiruhuko cy'iminsi mikuru ya pasika bari bagiyemo icyo kibazo nanone cyongeye kugarukwaho mu nteko ishinga amategeko aho bahase ibibazo minisitiri w'intebe w'ubwongereza ndetse nawe avuga ko yiteguye kujya no mu manza kugira ngo akomere kuri iki cyemezo ibiryo biganiro byari byifashe gute ese urabona ubwongereza bushobora kwisubiraho kuri iki kibazo ntabwo buzisubiraho kubera ko ni icyemezo leta yafashe nibwira ko yari yabashije kugisha inama abo igomba kubaza ariko abanyamategeko bakomeje kwisuganya kugira ngo berekane amategeko mpuzamahanga atarakurikijwe ndetse n'amategeko nyirizina ya kino gihugu atarakurikijwe warabyumvise mu mpaka zabereye mu nteko nshingamategeko hari abavuze yuko iki gihugu umuntu ukigezemo akigeramo kubera yuko aje kugitakambira kugira ngo kimuha ubuhungiro ntabwo kigomba kugira ahandi ikimwohereza igihe kidashoboye kumufasha bitaye ibyo cyamusubiza aho yaturutse ariko ntikimwohereze mu kindi gihugu wumvise rero yuko nk'uko nabivugaga mu kanya ndetse n'uwo boris johnson minisitiri w'intebe yasimbuye tereza may yavuze yuko iyi gahunda idashoboka ariko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu purite pateri yahise amusubiza avuga yuko iyi gahunda yashyiriweho gutabara abo ngabo bose bagerageza kwambuka bakagwa muri nyanja bagapfa bakabura gitabara ariko kandi kubera kuba baguye mu maboko y'abantu babagurisha ibyo rwego baragira ngo nkubwire ko mu byo minisitiri w'intebe yagarutseho no mu byo puriti pateri yagarutseho bagarutse ku mubare w'abantu binjira hano muri kino gihugu nakubwira yuko buri mwaka hinjira abantu basaba ubuhungiro bagera ku bihumbi mirongo itandatu kubera ko nk'umwaka ushize hinjiye abagera ku bihumbi mirongo itatu mbaye nk'ubwije imibare nyayo bari ku makumyabiri n'umunani na magana atanu makumyabiri na batandatu ariko urebye ku bantu binjira bose usanga mirongo ine na batatu ku ijana ari abagore n'abana bamwe muri abo bana ndetse hari n'abaza badafite ababyeyi bari kumwe ku buryo ayo mashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu aravuga ati mbese nk'abo bana nimuramuka mubohereje mu rwanda nta muntu bari kumwe bizagenda gute ikindi nakubwira ni uko mu kwezi kwa gatatu gushize uko ukwezi gushize abinjiye bakoresheje amaso mato mato navugaga n'ibihumbi bitatu ku buryo kugeza ubu urabona tugeze mu kwezi kwa kane nako ni kurarangira ariko mu bwongereza hamaze kugera abantu ibihumbi bine na magana atanu bose bakaba barinjiye ku buryo butemewe n'amategeko bivuga yuko abo ngabo bashobora kuzoherezwa mu rwanda urumva no ku mubare w'abazajya boherezwa mu rwanda ari umubare munini venuste nshimiyimana umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i londres mu bwongereza nagira ngo ngushimire cyane kuri ayo makuru duhaye y'uko ibintu byifashe n'umwuka wifashe aho ngaho mu bwongereza nyuma y'amasezerano hagati ya leta y'u rwanda na leta y'ubwongereza urakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza urakoze cyane edi rwema ikiganiro ni muri isanga nk'uko nabibabwiye dutangira rero dufite abatumirwa barimo umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda ale mukurinda ndetse na depite frank habineza uyu akaba anayobora ishyaka green party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije bwana mukurarinda urumva ko impaka ni nyinshi cyane nyuma y'aya masezerano yasinywe hagati y'u rwanda na leta y'ubwongereza uh, wavuganye n'ijwi ry'amerika aya masezerano akimara gusinywa ariko hasize hafi icyumweru ashyizweho umukono nyuma y'icyo cyumweru cyose mukurikije amakuru mwagiye mubona ese u rwanda kugeza ubu ruracyashyigikiye icyemezo cyarwo cyo gushyira umukono kuri ayo masezerano u rwanda ruracyayishyigikiye rwose ntabwo ruzasubira inyuma rwagiye mu masezerano rwarayiteguye rwagiye mu masezerano rwarayatekerejeho rwarayaganiriyeho ahubwo igitangaje ni ukubona abantu bahaguruka gutyo kubera yuko hari abandi bagiye kugerageza igisubizo cy'ikibazo gihari cy'abantu bapfa barebera ariko ntibigeze bahaguruka abantu barimo baruhama ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagirwa abacakara ntibigeze bahaguruka abantu barimo bagwa mu butayu kubera iki iyo miryango uyu munsi irimo ikoma induru ikoma akaruru iyo abantu barimo bapfa badahaguruka ngo bavuge bati byaboneka abantu barimo barapfa noneho rero nta n'igisubizo kindi banagerageza guporopoza cyangwa se batanga bivuze ngo rero abantu barimo baragerageza gushaka igisubizo cyakiza abantu abantu bakabivugiriza induru ariko nyamara iyo abantu barimo bapfa ntacyo bavuga baricecekera barituramira nta mpamvu rero y'uko leta y'u rwanda amasezerano yasinye yasubira inyuma bwana mukuru arinda gerageza wibutse abakurikiye ijwi ry'amerika muri aya masezerano abimukira u rwanda rwiteguye kwakira n'abimukira b'ingero ki cyane cyane ko mugenzi wacu venuste nshimiyimana yari avuze ko hari abagera mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakaba basaba ubuhungiraho ariko hari n'abandi binjira mu buryo butemewe n'amategeko abo mwebwe muzakira n'ibimukira nyabaki abarebwa n'aya masezerano ni abagera bose ku butaka bw'ubwongereza mu nzira zitemewe n'amategeko mu nzira zinyuranyije n'amategeko abo ngabo bazaba bashobora koherezwa mu rwanda birumvikana yuko mu kubatoranya mu kubahitamo n'u rwanda rubafite dufite uburyo bumvikanye bazabikorana hamwe kuko nk'umuntu uturutse mu gihugu runaka wenda asanzwe akekwaho ibyaha by'ubuteroriste by'iterabwoba umwana uwo nguwo urumva ntabwo azagera mu rwanda dufite rero uburyo memorandumu yateganyije abantu bazajya baza mu rwanda muri rusange ni umuntu wese winjiye ku butaka bw'ubwongereza mu buryo bunyuranyije n'amategeko azajya yoherezwa mu rwanda hari abakomeje kuvuga ko iyo gahunda yagombaga guha u rwanda ubushobozi bwo kuba rwategura ndetse rukumviriza aho bifuza gusaba ubuhungiro mu gihugu cy'ubwongereza mwabona bikwiye bakaba bakoherezwa mu gihugu cy'ubwongereza ariko amakuru atugeraho ni uko siko bimeze abazaza mu rwanda bazaba baje burundu bahitamo kuguma mu rwanda bakahaguma bahitamo gutaha iwabo bagataha ariko ibyo kujya mu bwongereza ntibirimo niko bimeze niko bimeze rwose uwavuze yuko abantu bazaza noneho amadosiye yabo akigirwa hano bagasubira mu bwongereza uwo sinzi aho yabikuye gahunda ni uko abantu baza hano bamara kubazwa tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye ku mategeko mpuzamahanga atangwa ubuhungiro ni impunzi tukamenya ngo uyu nguyu tugendeye kuri ayo mategeko yandi abareba ni umwimukira hanyuma yahabwa ibyo byangombwa by'ubuhunzi cyangwa iby'umwimukira akaguma mu rwanda indi ubundi buryo bushoboka ni ubuhe ni uko agera ino akavuga ati ngewe murabizi aho bigeze ni musubizi iwacu niba agomba gusubizwa iwabo bakamuha ibyangombwa byose akeneye kugira ngo abashe gusubira iwabo hanyuma na wa wundi wabonye ibyangombwa nk'impunzi wa wundi wabonye ibyangombwa nk'umwimukira urumva noneho abari kuri teritwari abari ku butaka bw'u rwanda mu buryo bwemewe n'amategeko igihe cyose baba bashaka kongera gukora imigirasiyo cyangwa kongera kwimuka ajya ahandi mu buryo bwemewe n'amategeko ntawe uzamukumira ntabwo abantu bazaba bafungiwe hano bazahaguma ku bushake cyangwa se basubira iwabo ntabwo rero bazongera kuvuga ngo ni uko sitati yawe wayijya hano wayibonye ushobora gusubira mu bwongereza ntabwo ari byonyine ntabwo ari kwemeza ariko sitati warayibonye ugashaka no gusubira mu bwongereza mu buryo bwemewe n'amategeko bakakwemerera wagenda frank habineza wowe n'ishyaka uyoboye rya Green Party riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije uri muri abo badashyigikiye ko ababimukira boherezwa mu rwanda wumvishije ibisobanuro umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda atanze ku mpamvu bahereyeho bemera kwakira abo bimukira wowe ni kuki utashyigikiye ayo masezerano murakoze cyane icyo nabanza ni uko nuko njya mbisobanura ni uko twebwe nk'ishyaka ntabwo tujya twanga ko u rwanda rwakira impunzi turabishyigikira cyane kubera ko zaba zikiriye mu miryango y'abibumbye ndetse ni ibintu byiza bipakira impunzi zarwumviyeho impamvu tudashyigikiye aya masezerano ni uko izo mpunzi zitigeze zihungira mu rwanda cyangwa zisaba ko ziza mu rwanda izo mpunzi zahungiye mu bwongereza ni ukuvuga ngo tube twumva yuko ko zahungiye mu bwongereza ubundi ari bo bufite inshingano yo kuba bugomba gukemura ibibazo byabo atari twe tugomba kwikorera umutwaro w'ubwongereza hakaba hari izindi mpamvu nk'impamvu ijyanye n'uburenganzira bwa muntu ni ukuvuga ngo mu masezerano ya geneve y'impunzi uvuga ko umuntu wese uguhungiye bagomba kumwakira ni ukuvuga ngo iyo umuntu yaguhungiyeho n'abahungiye ku bwongereza bagomba kubakira iyo batabakira bakavuga ko bagiye kubaha undi kubakira ubwo burenganzira bwabo buba bumaze guhungabana ni ukuvuga ngo twebwe nk'u rwanda ntabwo twashyizeho ko igihugu cyacu cy'u rwanda kiri mu bufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bw'impunzi zitabuhungiyeho zahungiye ahandi abandi bakazanga noneho tukaba ari twe tugiye kuba tugiye kuba umufatanyabikorwa mu guhungabanya uburenganzira bwabo kandi tuzi agaciro k'uburenganzira bwa muntu ikindi noneho dushyigikiye nacyo tutisiba ko u rwanda rugiye muri aya masezerano abishobotse rwayavamo ni uko hamaze iminsi hari politiki y'ivangura n'amacakubiri mu bihugu by'i burayi yo kwanga abirabura yo kwanga abarabu babita ibisambo babita abicanyi ngo bafata abagore ku ngufu ngo baratwara akazi yewe n'ejo bundi twagize muri amerika ko bishe n'umukongomani ko atwaye ubutumwa gusa gusa ni ukuvuga ngo iyo politiki imaze iminsi ikomeye cyane ukaba noneho no mu bwongereza izi politiki za gisa genotike cyangwa se za rasizima n'ibindi byose bitandukanye turebye abantu babishyigikiye badashaka abanyamahanga kuba bari mu gihugu cyabo ni benshi ndetse turebye na gahunda yabo yo kuva mu bumwe bwo burayi nayo ya burekisiti nabyo twabonaga ko n'ubundi ibyo basobanuraga cyane yuko umunsi uriho niwe wari uri imbere barashaka gukorana n'abanyaburayi bashaka kuba bonyine tukumva ibyo byose aribyo byihishe inyuma niyo bavuga ati u rwanda nk'igihugu cyabonye amacakubiri aho yategereje ntabwo twavuga gushyigikiye abantu bafite nk'ayo macakubiri ngo twebwe tubafashe mu gushyira mu bikorwa inshingano intego zabo ngo tubakize uwo mutwaro wabo turavuga ati no turumva twebwe dufite amateka yacu turi kumva politiki ziri mu bufaransa ubu iriya mukandida urimo kwiyamamaza izihe byose ntawabishyigikira ndetse hari n'amashyaka ngo bamaze gukomera cyane i burayi yanga abirabura yanga yanga n'abarabu ntabwo ntabwo ari ibintu twashyigikiye rwose twakongeraho tukavuga ati mpamvu tutabishyigikira yindi tukavuga ati se mu by'ukuri u rwanda nicyo gihugu gicize kurusha ubwongereza u rwanda nicyo gihugu kinini kurusha ubwongereza ntabwo ari byo urakoze barakize kuturusha ntibageze kuturusha
urakoze cyane ibyo ni ibibazo bikomeye cyane bwana mukuru arinda mu masegonda make cyane gerageza usubize izo mpungenge za depite habineza uvuga ko mushobora kugwa mu mutego wa politike y'abahezanguni bashaka kwigizayo abimukira icyo gihe mwebwe nk'u rwanda mu byakira gutya ntabwo iyo politike onorabure avuga twemeranywaho kubera ko igihugu turi kugira twagiranye amasezerano nacyo ntabwo ku butegetsi mu butegetsi bwacyo hariho abo bita ba ekisitirimu duwate ni ukuvuga reka twite abahuzangoni dushyize mu kinyarwanda b'iburyo ntabwo ari ekisitirimu duwate iri ku butegetsi mu bwongereza hanyuma ndumva harimo no kwivuguruza niba koko noneho umuntu ahungiye ahantu bamwanga nk'umwirabura agahungira ahantu bamwanga nk'umwarabu cyangwa se undi uwo ari we wese agize imana noneho abonye abamwakira niho uku nguko onurabure abibona niba abantu bajya i burayi kandi bakaba bazi neza ko babanga bakaba bazi neza ko bakumira ku mipaka bakaba bazi neza ko badashobora kugira kwinjira ntabwo u rwanda nabone baruporopoje kugira ngo habe imyumvire mishya habe ibisubizo bishya bikemura ibyo bibazo kugira ngo duce intege abantu birirwa bari mu masendika cyangwa se mu mashyirahamwe bakora ibyaha bacuruza abantu babagira abacakara no kugira ngo duce n'abo bantu babimukira ubwabo tubace intege bagume iwabo nibura ntibajye gufata izo nzira zishyira mu kaga ubuzima bwabo nta mpamvu y'uko tutagomba gushaka ibisubizo bishya kuvuga ko igihugu ari gitoya hari ibihugu bitoya ku rwanda bituwe n'abaturage benshi biterwa n'uko abagena imiturire bayigena aho batura n'aho hakorerwa ibindi bikorwa ibyo ngibyo byo kuvuga ngo nanone ubwongereza burakize ntabwo mbihakana rwose ariko bwemeye yuko n'ubundi nta gikorwa kitagira iki kigendaho mu birebana n'amafaranga nta gikorwa kitagera ku bemeye ko izo ku bazazohereza mu rwanda izo kuri bazohereza mu rwanda zikagirira akamaro icyarimwe abo bimukira n'izo mpunzi n'abanyarwanda icyarimwe muri ibyo bikorwa bizubakwa ni ukuvuga ibikorwa bisanzwe bikenerwa mu buzima bwa buri munsi tukagira n'imana tugakemura icyo kibazo ntabwo mbona aho ikibi cyaba kiri nk'uko natangiye mbivuga abakiritika cyangwa se abanenga ni uburenganzira bwabo ndanabyemera ijana ku ijana binatuma n'abantu bungurana ibitekerezo ariko nabo nibatange igisubizo niba hari amategeko kandi yishwe ntawabujije yuko ibyo bintu bizajya mu manza byaba ari ishyano umuntu ashatse no kurega bakamwohereza urubanza rutararangira urakoze cyane iki kibazo ndifuza ko mwembi mwagira icyo mukivugaho bwana mukuru arinda hari abavuga ngo kuzana ababimukira bagatuzwa mu rwanda ni abimukira benshi bashobora koherezwa mu rwanda bishobora guhindura imiterere n'imibanire y'abanyarwanda ku buryo gufata icyo cyemezo nk'icyo byakabaye bisaba ko abanyarwanda bagira icyo babivugaho wenda hakaba hategurwa na referandumu kuko murazana abantu benshi mugiye kubatuza mu gihugu benshi baba abanyarwanda batari basanzwe ari abanyarwanda bakibaza ko abanyarwanda bakwiye kugira uruhare mu gufata ibyemezo nk'ibyo ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho kuba mwakura nka referandumu kugira ngo mubaze abanyarwanda icyo batekereza ku cyemezo nk'icyo kigiye guhindura imiterere y'abanyarwanda n'uburyo babana numva iki kibazo ukuntu abantu bakinjiramo ni uko babanza gutanga amakuru ku buryo butari bwo kuvuga ngo abantu benshi se abantu benshi ni bangahe uyu munsi mu rwanda turi abaturage bagiye kugera kuri miliyoni niba ntibeshye hari na rasansi nizaba ariko ndumva ari hagati ya cumi n'ebyiri cyangwa na cumi n'eshatu wenda tuvuge na cumi n'imwe na cumi n'eshatu niba ku mwaka haza abantu ibihumbi bitanu cyangwa ibihumbi icumi cyangwa makumyabiri kugira ngo abantu bazagera kuri miliyoni babimukira baze mu rwanda bizafata imyaka ingahe iki ni kimwe kandi niba bifashe imyaka ibiri cyangwa itatu n'ubundi n'abanyarwanda n'ubundi bazaba bakibyara nabo ubwabo biyongera icya kabiri uyu munsi kuri teritwari y'u rwanda hari impunzi zirenga hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo itatu nta kibazo byigeze bitera neza ubundi hagize ikibazo kiba mu bihugu duturanye cyangwa ahandi abantu bagahungira mu rwanda amarembo arakingura abantu twabakiriye ariko abo bantu abo bantu bwana mukuru arinda siko bose bemererwa ko bashobora guhabwa uburenganzira bwo gutura mu rwanda ndetse bamwe mu zabaha za sitati zo kuba abanyarwanda ntibabishaka abo bandi bahahungira siko bose banyura muri izo nzira nk'uko abangaba bashaka bagiye kuza ni ibyo ntangira mvuga nyine ntiyo n'itori kuvuga ngo ni uko utamwemereye kuba kuzaba mu rwanda igihe runaka ariko uyu munsi usohamaze imyaka irindwi umunani icyenda icumi nubwo agateganya kuzaguma burundu muri iyo myaka icumi ntahari ndakubwira ngo uyu munsi turimo tuvugana hari abantu barenze uruhu hagati y'ibihumbi ijana n'ijana mirongo itatu bari kuri ino teritwari tureka kuvuga ngo bazataka igihe n'iki ariko uyu munsi barahari nta kibazo bateye abanyarwanda aho babana baba ari ababana mu makaritsiye kuko hari bake bajyamo baba ari abari mu nkambi uwo mubare urahari ko nta kibazo uteye kandi ntekereza yuko uburyo amasezerano yakozwe inzego zayakoze ni inzego zibifitiye ububasha ububasha zikurwa zikura muri abo bayobozi bakura mu baturage babashyizeho cyangwa se abo bahawe uburenganzira bwo kubashyiraho ntabwo rero byakozwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku buryo byatuma referandumu kandi binabaye ngombwa abantu bayisabye ifite uko isabwa mu mategeko y'u rwanda binabaye ngombwa yakorwa ariko kugeza uyu munsi ababikoze ni abayobozi babifitiye ububasha bahawe inshingano bishingiye ku mategeko avuga ubwo bubasha hari itegeko nshinga cyangwa andi mategeko nta kibazo rero gihari cyaba kivuga yuko ibyakozwe binyuranyije n'amategeko depite habineza murakoze cyane mbese navuga cya mbere ni uko mu by'ukuri twaratunguwe cyane ku wa kane w'icyumweru gishize tubona amatangazo mu binyamakuru y'uko amasezerano yasinwe nta muntu wari ubizi nta muntu wigeze unabirota ko biri businywe uretse yuko naje kugenda numva amakuru y'uko ngo abanyamakuru bo ngo leta yari yabahamagaye ngo ibaha amakuru mbere y'uko uriya minisitiri ubongereza aza ariko twebwe nk'abanyapolitike ndetse tunahuriye muri forumu y'umutwe ya politike ndabona imitwe ya politiki cumi n'umwe yemewe mu rwanda twese twanakoze n'inama haciyeho icyumweru kimwe gusa nta muntu wigeze uza nawe tuganirize muri forumu y'umutwe ya politiki ya piniyemu hari amakuru agiye kuzanira igiye kuba ati murabitekereza iki twari no guhitanaho ibitekerezo muri forumu y'umutwe ya politiki tukabiganiraho tukunguranaho ibitekerezo yewe no muri inteko nabo bafite guverinoma ifite uburyo iganira n'inteko barimo gushakisha uburyo iganira n'inteko n'abadepite bakabimenyaho byari kuba byiza abantu bakabitamaho ibitekerezo mbere y'uko abawangajima nk'ibikomeye ntabwo mpakanye ibyo umuvugizi wa guverinoma avuze yuko ababikoze bafite ububasha bemerwa n'amategeko ndabyemera cyane rwose ko bafite ububasha bemerwa n'amategeko ariko nanone byari kuba byiza babiganijeho bagenzi babo bumva imitwe ya politiki turahari twese ntabwo icyo kigali cyo ntabwo cyangwa kukiganiraho yewe n'iyo tutabyumvikanaho ni nako bigenda kenshi tutagiye tutamvikana no gufatana ibitekerezo bitandukanye abantu bakungurana ibitekerezo byari kuba byiza kurushaho ariko mu by'ukuri baratwirengagije rwose nicyo kintu cya mbere njyewe ubu nakwiye abana ari mu kubarinda ndetse aganire n'abandi bayobozi bakuru nk'uko batwirengagije cyane rwose bari kuganira twese tukabitanga ibitekerezo n'ibi byose twari kuba twarabishakira ibisubizo twese hamwe ibintu bikomeye bireba abanyarwanda twese tubiganire niyo mpamvu ya polo n'icyo ya politiki ibereyeho rwose ndetse n'inteko ishinga amategeko ni nayo mpamvu twese tubereyeho twese nubwo dufite inshingano zitandukanye ariko tubereyeho twese kugira ngo twunganirane twese hanyuma se mwebwe uruhare rwanyu si ukugenzura leta icyo gihe ubu murakora iki uravuga abandi ndavuga inteko ishinga amategeko mu byo kenshi na kenshi ikora ni ukugenzura bimwe mu bikorwa bya leta amategeko ifite uburyo bikorwamo bwana munyamakuru ni ukuvuga ngo kugenzura ibikorwa bya guverinoma ntabwo ari uko bikorwa habaho prosedire habaho gutumiza minisitiri habaho amaraporo aba yakozwe ntabwo ari uko ni ukuvuga ngo icyo numva ngewe ntabwo nzi ko bizagenda ubundi nk'ibi bikorwa habaho ikintu bita ratifikasiyo ni ukuvuga ngo amasezerano mpuzamahanga iyo asinywe ari amwe muri yo agezwa ku nteko ishinga amategeko cyane cyane iyo harimo nk'amafaranga igihugu cyasinye y'inguzanyo cyangwa se y'impano icyo gihe guverinoma igomba kuba ishyira amategeko kugira ngo ibitambo ibitekerezo ndetse ibyemeze kubera ko biba byangaje igihugu ariko perezida wa repubulika afite ububasha bwo gusinya andi masezerano mpuzamahanga cyangwa se aho yabereze abamuhagarariye amwe ashobora kuyamenyesha inteko cyangwa se ntayamenyeshe inteko ntabwo ari buri masezerano yose perezida wa repubulika yasinye cyangwa se abamuhagarariye basinye bagomba kuyamenyesha inteko ubwo ariko habamo uburyo bwo kugenda tuyamenya navuga ko kuyamenyesha inteko mu buryo tugomba kugira icyo tuyatora cyangwa se kuyafataho umwanzuro ariko andi dushobora kuyumva ku inama ya minisitiri bemeje amasezerano n'aya n'aya ariko atari ukuvuga ngo byaje mu nteko ngo tubyemeze frank habineza depite uyobora ishyaka green party nawe nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye nanjye ndabashimira cyane wana edu kandi turashimira na wana remu kubarinda ni umuco mwiza rwose wo kuganira kandi mu by'ukuri ntabwo tumenga gusa ngo tumenga ariko tuganira kugira ngo dushobore gutera imbere tugire ibitekerezo byiza rwose ale mukurarinda umuvugizi wungirije wa leta y'u rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika kandi ngusaba ko n'ubutaha gukenera kugira ngo tuganire kuri iki kibazo wazatubonera umwanya wakoze cyane murakoze cyane mwakoze cyane kumuzana honorable kuko nk'uko tubabivuze ibiganiro buri gihe bivamo isomo bivamo inama bivamo uburyo bwo gukora neza mu gihe kizaza turabashimiye abatumire b'ikiganiro cy'uyu munsi na mugenzi wacu edi rwema wakiyoboye namwe abatwumva nongeye kubashimira aho muri hose mbasaba kandi kujya mwitabira ibiganiro byacu umunsi ku wundi hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi murakarama
ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika itangariza i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho i burundi